muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nyine nk'uko mubizi twongeye gutangira muri isanga turi muri studio iminsi ibiri kuwa gatatu no kuwa kane kubera icyorezo cya covid turimo turagaruka buhoro buhoro buhoro buhoro mu buryo nk'uko byari bisanzwe mbere ni ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
tubahaye rero ikaze mu kiganiro cyanyu nshuti zacu murisanga rwose buri gihe komisiyo y'ubushakashatsi ku bubiko bw'igihugu cy'ubufaransa archive mu gifaransa ku birebana n'u rwanda na jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu gihumbi magana cyenda na mirongo icyenda na kane yashyikirije raporo yayo perezida emmanuel macron ku itariki ya makumyabiri na gatandatu y'ukwezi kwa gatatu gushize iyi raporo ireba igihe cyo kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane ubu izwi ku izina rya raporo duclair yitiriwe rero uwari ukuriye komisiyo yari igizwe n'abahanga mu by'amateka b'abafaransa vincent duclair ivuga ko ubufaransa bwagize uruhare runini muri jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ariko ko butayifitemo ubufatanyacyaha bamaze kuyisoma abahanga mu nzego zitandukanye umunani bakomoka mu rwanda ariko baba mu bihugu binyuranye byo ku mugabane w'uburayi bayikozeho isesengura bavuga ko ibuzemo ibintu byinshi uyu munsi twatumiye babiri muri bo ni we se maurice ni mwarimu n'umushakashatsi mu by'indimi linguiste mu gifaransa ni we muhuzabikorwa ku mwandiko aba bahanga bashyize ahagaragara aba mu bufaransa nsengimana nkiko ni umuhanga mu bya politiki politologue mu gifaransa we aba mu busuwisi n'abatindiye rero mbazanire abo bashyitsi bombi babiri ni we se maurice na nkiko nsengimana maurice muraho murakoma
ndaho ndaho
yego ikaze rwose mu kiganiro murisanga kandi ndagushimiye cyane ko waduhaye uyu mwanya
nanjye ndagushimiye kuba wantumiye ndanashimira abaduteze amatwi bose nuko nuko nsengimana nkiko uraho neza
uraho urakomeye yego ndakomeye mu busuwisi mumeze mute turaho buhoro buhoro ndabona izuba ritangiye kuza noneho banza ari za nkware zigiye kuva mu gishanga ubwo ndasuhuza abanyarwanda n'abarundi batwumva bumva iki kiganiro ubwo nizera ko nabo bameze neza batanameze neza ariko ndabifuriza ko bamera neza nuko nuko igihe rero tukiri kumwe mvuze ko uri umuhanga mu bya politiki ibyo politologe nibyo koko ni umuhanga mu bya politiki
nibyo ntabwo nabihakana kuko narabyize narabyize hano mu busuwisi muri univerisite ya rozane na univerisite ya geneve narabyize kandi ni ibintu byo gusesengura politiki uko imeze tumva no mu rwanda icyo kintu mbere ya mirongo guhera muri za mirongo icyenda cyane cyane kugeza muri za mirongo icyenda na kane na nyuma yaho nakunze kujya mbazwa n'ibihugu by'inahangaha n'imiryango bita za ONG cyangwa za ONG international bambaza ibibazo bimwe na bimwe uko babibona mu rwanda nkababwira uko mbona mbisesengura nabo bakivaniramo ukuri kwabo ukiba mu rwanda kandi wigeze kuba umuyobozi wa centre iwacu ikora ubushakashatsi mu by'amakoperative
nibyo nibyo navuga ko nayoboraga ikigo iwacu mu bintu nyine kuko byo gushyigikira amashyirahamwe kugira ngo atubure umutungo wayo kandi akomeze inzira ya demokarasi ku buryo amakoperative inshingano yayo ni ugucunga umutungo ariko bakoresheje demokarasi hagati yabo navuga ko no muri mirongo icyenda icyenda na rimwe santi iwacu yabaye ku isonga yo kugira ngo isesengure itegeko nshinga ryariho kugira ngo isabe ifatanyije n'abaturage ko perezida habyarimana ahindura itegeko nshinga kugira ngo amashyaka menshi ashobore kubaho kandi koko yabayeho muri mirongo icyenda na rimwe yabayeho mirongo icyenda na rimwe tumaze kohereza raporo kandi abaturage b'igihugu bose bamaze guterana nyine bemeje icyo babona yuko uko biri kose nubwo turi mu ntambara ko itabuza yuko impinduka ya demokarasi iza mu gihugu kuko twabonaga yuko ishobora kuba n'igisubizo cy'intambara yari iriho hagati aho ngaho twakwibutsa abanyarwanda ko itegeko nshinga ryahindutse koko muri mirongo icyenda na rimwe rishyiraho amashyaka menshi amashyaka yabaye menshi icyo gihe muri mirongo icyenda na rimwe yari amaze imyaka ubwo ngubwo hafi mirongo itatu kuko kuva muri mirongo itandatu na gatanu urebye kugera muri mirongo icyenda na rimwe twabaga mu ishyaka rimwe icya mbere parime hutu hanyuma irya kabiri irya kabiri mrnd
nibyo parimehutu ntabwo twayibagamo twese hamwe twari abana yego nibyo ariko ku gihe cya kayibanda hariho amashyaka menshi nyuma cyakora koko muri za mirongo irindwi urebye amashyaka yandi asa n'azimira hagumaho ishyaka rya parimehutu ariko ntabwo ryabwiraga abantu bose kwinjiramo kuryinjiramo abantu ni muri mirongo irindwi na gatanu byahindutse umuntu yavuka akivuka yinjiraga mu ishyaka rya mrnd nk'uko itegeko nshinga habyarimana yakezeho ryabivugaga ry'icyo gihe yego niryo ryahindutse rero muri mirongo icyenda na rimwe ryahindutse muri mirongo icyenda na rimwe ubona ko buri ngoma zigenda zihindurira amategeko kugira ngo agene imiyoborere yazo ititaye ku bitekerezo by'abaturage nuko nsengimana nkiko rero niwe watwibwiraga noneho dusubire kuri niwe se maurice nawe ni mwarimu n'umushakashatsi mu by'indimi linguiste nibyo rero nawe niwe se ntabwo nibeshye linguiste ni umuhanga mu by'indimi
ntabwo wibeshye ni umuhanga mu byo nakita iyiga ndimi n'iyigisha ndimi nabyo nkaba ndi umwarimu muri kaminuza z'ubufaransa
hanyuma ukabikoraho n'ubushakashatsi nkabikoraho n'ubushakashatsi ni ukuvuga ubushakashatsi bujyanye n'iyo domeni maze kuvuga nkanakurikirana ku ruhande ibibera mu gihugu cyacu no mu karere k'ibiyaga bigari n'ikinyarwanda se ujya ugikorera ubusesenguzi nyine nacyo ujya ugikorera lingwisitike ubusesenguzi oya ntabwo mbikora mu rwego rwo kwigisha ntabwo mbikora
nuko none rero niwe se maurice ni nawe wabaye umuhuzabikorwa kuri uyu mwandiko mwashyize ahagaragara munenga ibintu bimwe na bimwe muri raporo duclere ariko rero nsoma iryo sesengura ryanyu nasanze hari aho musa naho mwavangavanze ibintu uti gute kuko iyi raporo ni iy'abafaransa gusa yego nubwo ireba u rwanda ariko bareba za archive z'abafaransa kandi yakozwe n'ubufaransa ishingiye kugira ngo barebe uruhare rw'ubufaransa gusa ariko mukavuga ngo ntabwo yagiye kure kuki yibanze kuri izo za archive gusa aho ngaho ndibeshye ko mutatandukiriye gatoya
ntabwo twigeze dutandukira kubera ko nubwo raporo ishingira kuri arishive z'abafaransa ni ukuvuga ku nyandiko z'abafaransa inyandiko zigeze ku ibihumbi bitandatu ntabwo ivuga ibijyanye n'abafaransa gusa iyo nyandiko ivuga abanyarwanda iyo nyandiko ivuga ibijyanye na jenoside yakorewe abatutsi kandi iyo nyandiko ikaba igamije gushyira ahagaragara impamvu zateye jenoside yakorewe abatutsi ubwo uravuga iyo raporo duclere iyo raporo ya duclere tukavuga ko rero impapuro z'abafaransa ubwazo ntabwo zihagije kugira ngo uzihereho uvuga ko ufite amakuru ahagije kugira ngo uvuge ko ibyo uvuga kuri jenoside yakorewe abatutsi cyangwa se ku ntambara yabaye mu rwanda ko byuzuye ikindi nakongeraho ni uko iyo raporo na za archive yakoresheje n'izo mu bufaransa atari zose kuko nk'iziri muri paroma mu nteko ishinga amategeko y'ubufaransa ntabwo bigeze bazigeraho nicyo gituma tuvuga ko iyo raporo ituzuye wenda ntitubigarukaho twatanga n'izindi ngero nyinshi zerekana ko ituzuye ntabwo ivuga abafaransa gusa ivuga n'abanyarwanda ntushobora no kuvuga ibintu byabereye mu rwanda ngo we kutavuga abanyarwanda
reka dusubire kuri nsengimana nkiko muvuga ko iyo raporo hari ibintu byinshi ibuzemo nabisoma mu gifaransa kubera ko mwabyanditse mu gifaransa le rapport etemaye de manquement au niveau des faits de la présentation chronologique des événements mais aussi au niveau de l'interprétation mbivuze mu kinyarwanda ubwo ngubwo ibuzemo ibintu by'amakuru nyayo afatika ukuntu ibintu byagiye bikurikirana mu ngengabihe mbese mu matariki n'ibindi nanone no mu kubyumva mbese mu kubyiyumvisha mu kubisobanukirwa nk'akantu gakomeye muri ibyo bintu ka mbere kaza ku isonga mwabonye iyo raporo itadoma k'urutoki wa mugani w'abarundi ni agaki
hari iyi nyandiko twakoze ni inyandiko navuga izinze turacyakomeza gukora ubushakashatsi burambuye harimo ibintu byinshi umuntu abona dukwiye kuzagarukaho harimo ibintu byinshi rwose bibuze wavuga yuko ntabwo tuvuge mbese nko kuva muri mirongo icyenda icyenda na kane ubona uruhare nko mu rwanda ubwarwo byonyine honyine ntabwo wumva uruhare nk'amashyaka ya opozisiyo yagize muri iyo kuva mirongo icyenda icyenda na kane kandi nabo nabo bari bari igice kindi kitari habyarimana cyangwa kitari kagame mvuze mu magambo makeya nacyo cyari gifite uko kibona ibintu kandi cyakoze ibintu ku buryo bihinduka ku buryo ibintu bihinduka urwo ruhare rwose ntirugaragara ntirugaragara kandi uzi ko guhera muri mirongo icyenda na kabiri mu kwezi kwa kane opozisiyo niyo yayoboraga guverinoma reka tubyibutse aho ngaho nanone reka tubyibutse nkiko minisitiri nsengiyaremye n'uw'imana hanyuma nibo babaye ba minisitiri ba mbere bashingwa minisiteri muri leta yewe kugera n'aho tuvuge n'ibintu byerekeye ubutasi mu gihugu hagati hagati mu gihugu byari bishinzwe abantu bo muri opozisiyo umwe wari ubishinzwe nk'ubu ngubu ari aho ngaho ari mu rwanda niwe niwe perezida w'inteko ya sena mu rwanda urumva nk'ubwo rero kuvuga ibyo bintu byose ibyo ntubivuge ikibazo cya opozisiyo ukuntu abantu ba opozisiyo aribo bapfuye mu ba mbere nibo bapfuye mu ba mbere nubwo bayoboraga leta bayoboraga guverinoma bapfuye mu ba mbere icyo kintu rero kubona kigiye ku ruhande ni ibintu bitumvikana ikindi ni uko abafaransa bari mu rwanda yego iyo urebye ubona abari bashinzwe ubutasi baho biberaga hanze amakuru yabo yose bayavanaga mu buganda yaba batabanaga mu buganda bayavanaga mu bubirigi nibwo bwayabahaga ariko urabona kuva muri mirongo kuri mirongo icyenda intambara iba kugera icyenda na kane uzi ibisasu byaturikaga buri gihe n'iki mbese hari umutekano mukeya nk'ubwo hari aho twabyanditse tuvuga hari hari hari inyandiko abafaransa abantu bagiraga inama abafaransa urumva ko niyo bintu bibuzemo n'icyo bagiraga inama abafaransa banditse berekana bya bisasu ibisasu byagendaga biturika hirya hino icyo gihe cyose byerekanye ko ibyinshi byinshi byari byari bya fpr icyo kintu ntabwo bagishyizemo ntabwo bashyizemo muribuka mu kwezi kwa kabiri muri mirongo icyenda na gatatu fpr yagabye ibitero mu rwanda ishyira abanyarwanda bo mu babyumba na ruhengeri hafi miliyoni hafi miliyoni rwose baza bagera baza kuba mu nkambi z'amafuti hano za nyacyonga
urumva hapfamo abantu ibihumbi mirongo ine ibyo bintu ntabwo ntabwo ubibona simbizi ubwo none se ubwo ubwo uruhare rwabo
urabona gupfa kwa gupfa kwa gatabazi mu kwezi kwa kabiri mirongo icyenda na kane yego
ukuntu byagenze rwose igihugu cyarahubanganye hose cyane cyane muri kigali kubera uwo muntu wari upfuye kandi bizwi neza umuntu wamwishe yuko byagaragaye ko ari fpr mbese hari ibintu bigaragara bikomeye bituma
iyo raporo igenda ibishyira ku ruhande n'ibindi byinshi cyane mbese hari ibintu nkiko yego ndakumva kuvuga ngo byaragaragaye ko ari fpr yishe gatabazi byagaragaye gute ninde wabyerekanye hakozwe nkete mu gihugu da hakozwe nkete mu gihugu rwose ya jandarumuri yarayikoze kandi byagaragaye yuko aho yari avuye mu nama muri muri ya hoteli umubano
umubano iyo nama nta wundi muntu wari wayiteguye ni we wagomba guhura na fpr urumva bamwica arimo kwinjira mu rugo yewe ndi mu bantu ba mbere baketse yuko yishwe na nyine yishwe na habyarimana ariko nyuma izo raporo zimaze gusohoka umuntu abonye koko ukuntu igihe cye cyakoreshejwe natwe ubwacu tugera ahubwo turabyemera kandi nanjye nari mu wa mbere bavugaga yuko atishwe rwose ko yishwe na ko yishwe na habyarimana ariko byagaragaye yuko yishwe na fpr arimo kwinjira mu rugo hanyuma hanyuma ibyo byose kuba bitagaragara muri raporo y'abafaransa nicyo cyonyine gusa mwanenga kuko ni uruhare rw'abafaransa muri jenoside ntabwo ari uruhare rw'abanyarwanda ntabwo ari uruhare rw'abanyamerika ntabwo ari uruhare rw'ababirigi iriya raporo duclair ivuga yibandaho none se ubwo ngubwo ibyo byose izo ngero utanze zitari muri raporo ye birahurira he n'uruhare rw'abafaransa biratangaje kubona muri umuntu abona hari igitangazo kirimo cya mbere kubona ibyo bintu ntaho bigaragara muri za reshivu ni ikibazo nakubwiye iyo raporo nk'iyo raporo y'ibisasu yakozwe abafaransa nibo bayikoze wavuga ute se ko batayifite iri heye kuki batayishatse kandi hari inyandiko nyinshi z'abandi bafaransa kuko amateka gushaka amateka ntabwo ugomba kuyashaka muri arishive gusa ugomba kuyashaka ahantu hose biri arishive babahaye cyari ikintu kindi bagomba gukoresha ariko batibagiranye batibagiwe ibindi biriho bisanzwe bizwi urumva rero kujya muri ibyo ngibyo bagahera muri izo za reshive nazo zituzuye kandi izo za reshive nazo ntibazishobore kuzisesengura mu ngengabihe yabyo ntibashobore gushyira he neza rwose ngo batonde amatariki neza ubibone igihe n'iki n'iki habaye iki iki cyabaye dore abafaransa bakigizemo uruhare ubona ubona rwose uko gusesengura kwabo hari ibyo basesengura ubona ari byo ariko iyo ubona nyuma ibyo bavuze n'uko bashoje uravuga uti uku washoje se guhuriye hehe n'ibyo basesenguye inshuti zacu mbibutse ko muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika turi mu kiganiro muri isanga turaganira rero n'abahanga babiri b'abanyarwanda ni wese maurice ni umushakashatsi mu by'indimi akanabigisha nyine akigisha indimi hanyuma turi kumwe na nsengimana nkiko nawe ni umuhanga mu bya politiki nkiko ari mu busuwisi naho ni wese ari mu bufaransa iyi rero raporo duclair niyo turi kuganiraho ni n'isesengura bayikozeho na bagenzi babo bandi batandatu b'abanyarwanda bakomoka mu rwanda mbese ariko nabo baba mu bihugu byo mu burayi batumirwa rero mwembi uko muri babiri ni wese na nsengimana muzi ko iki kiganiro ubusanzwe ari icy'abaturage ndabona twabibye iminota makumyabiri turayiharira yose none munyemerere bahamagarire abaturage mwiganirire kubera ko baba bafite inyota nyinshi cyane yo gusobanuza uwa mbere dufite kuri telefone ni reverien reverien urakomeye
turaho turaho turakomeye wabwira abatumirwa aho uri
ndi muri esitani porovensi mu rwanda esitani porovensi ni ukuvuga ko turi mu kinyarwanda se turi mu kiganiro cy'inyarwanda cy'inyarwanda nuko ndagushimiye uradusobanuriye ndetse ntara y'uburasirazuba mu rwanda ye nuko ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo
yewe maze kumva ikiganiro mugiranye n'abo bahanga ariko harabyo ntumvishe kuko biratandukiriye cyane intandaro ya intangiriro y'ikiganiro avuga ko muri raporo y'abafaransa bakoze ku ruhare rwabo muri jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda bahamya yuko ngo hari ibintu byinshi bitarimo nyamara rero mbona kirimo kigaragara kuba ubwabo barabyiyandikiye bakabyemerera icyo ngicyo kirahagije kubera ko ni abantu bazima ntibabihaswe ubuvumbuzi babutumbiramo dokumenti mu madokima yabo icyo ngicyo mbona ari gihamye icya kabiri cyo bavuze ngo ngo nubwo bemera uruhare rwabo ariko nta bufatanyacyaha bakoze icyo ngicyo ubwacyo ni nk'isoni kubera ko jenoside ni icyaha gikomeye cyane ubwabyo kuba baremye uruhare rwabo rugaragara icyo ngicyo kirahagije nta bindi bimenyetso mbona bitagira kuri ibyo rero basobanuye ko bitarimo ngo igitero cya fpr muri za byumba impunzi zirenga miliyoni zivanwa mu zabyo zikaza gukora cyonga gatabazi iki ntaho bihuriye na raporo y'abafaransa kuko abafaransa ntabwo ari abavugizi ba oposisiyo se n'abavugizi b'abanyarwanda ahubwo ni abafaransa ubwabo kubera ko u rwanda ni repubulika yigenga ye noneho ubwo urashaka ko umutumirwa wuhe ari we ugira icyo avuga ku byawe urifuza ni wese cyangwa urifuza nsengimana
uwo ari we wese wakumva yagira icyo asobanura ndumva nta kibazo ok reka duhe ijambo ni wese noneho rero agire icyo abivugaho ni wese maurice reveriyani wamwumvise
namwumvise ikibazo ntekereza gihari ni uko tutigeze tugaruka ku cyo twanditse neza kugira ngo wenda abatwumva bumve ibyo ari byo ntabwo duhakana ko abafaransa bafite uruhare ariko abafaransa raporo niba umuntu uwatubaje ikibazo ntabwo niba yarayisomye ni raporo y'amapaje magana cyenda mirongo cyenda n'abiri muri iyo raporo ivugamo ibintu byinshi ibyo ivugamo ntabwo ari uruhare rw'abafaransa gusa ivugamo n'uruhare rw'abanyarwanda bandi umuntu rero kuba raporo yarasohotse ntabwo raporo tugomba kuyifata yanditswe n'abantu yandikwa n'abantu batari ari ubwa mbere bari bakoze ku rwanda bari abahanga bose bari abashakashatsi bakoze raporo nta n'umwe mbere y'uko ajya muri komisiyo wari warigeze akora ku rwanda ni ukuvuga ko nta bumenyi buhagije bafite ku rwanda ari nacyo gituma usanga harimo amakosa ajyanye n'ubumenyi buke ku rwanda si ibyo gusa iriya raporo ni raporo yatswe mu rwego umuntu ashobora kwita urwa politiki twabaha ingero nyinshi me ikigaragara muri raporo ntabwo ari uko habuzemo ibintu gusa ahubwo ni uko raporo ubona ko ibogamye ikerekana kuva ku rupapuro rwa mbere kugera ku rwa nyuma yerekana igihande kimwe cyarwanaga ndavuga icy'inkotanyi nk'abantu b'abamarayika ikaberekana nk'abantu batigeze na rimwe bakora ubwicanyi babwambiriye bikagaragara ko n'iyo berekanye ubwicanyi bwakozwe n'inkotanyi kubera ko babibonye mu nyandiko basomye bagerageza kwerekana ko ari ubwicanyi bugamije guhana abicanyi bandi ikavuga nk'abaresponsabure bo muri sederi cyangwa muri emerenide cyangwa se ubwicanyi bugamije guhora ubona ko ari raporo ibogamye ikora uko ishoboye kose ku buryo uruhare inkotanyi zagize mu rwanda itarugaragaza
ariko ikavuga ku rundi ruhande rwari mu ntambara
urundi ruhande rwari mu ntambara ndavuga efuperi bikanagaragara ko ubwo nyine bavuga uruhande rw'ingabo z'igihugu z'icyo gihe na emerenide na sederi hanyuma ntibavuge efuperi
barayivuga ariko bagera ku bwicanyi ikora bakagerageza kubusobanura cyangwa kwerekana ko bwari bufite bwari bufite bwagombaga gukorwa ni ukuvuga ko bwahanaga ko kwari ukwihora ko kwari iki iyo urebye iyo raporo kandi usibe n'ibyo byo kubogama cyane ubona itanga imibare yivuguruzanya ku bantu b'abanyabwenge bagombye kuba barabonye nka biriya tuvuga nk'abantu bapfuye mu rwanda iyo ufashe raporo yakozwe na bariya bashakashatsi ikakubwira iti mu rwanda muri mirongo cyenda hari abatutsi ibihumbi magana arindwi bakakubwira bati mu bwicanyi na jenoside yakorewe abatutsi hapfuye abatutsi bari hagati ya magana ibihumbi magana inani na miliyoni kandi umaze kwemeza ko hari ibihumbi magana arindwi ni ukuvuga iki ubu ni ukuvuga ko abandi hari abandi bantu bapfuye udashaka kuvuga icyo ni icya mbere icya kabiri ari nacyo tuvuga muri iriya nyandiko tukavuga tuti iyo urebye nk'imibare yatanzwe n'iriya komisiyo y'igihugu igamije kurwanya jenoside uravuga iyo mu rwanda iyo mu rwanda usanga ko imibare y'abatutsi barokotse ibarirwa mu bihumbi magana atatu iyo ibarirwa mu bihumbi magana atatu ugafata n'uko hari ibihumbi magana arindwi nk'uko raporo bivuga inshuro nyinshi ukanavuga ko hapfuye miliyoni ni ukuvuga ngo ibyo uba urimo kuvuga wagombye kuvuga uti iyi mibare ndimo kuvuga nagombye kuyisubiramo cyangwa se nkumva ko hari ubundi bwicanyi bwakozwe wenda ntashaka kuvuga cyangwa butarimo kuvuga ntabwo ntabwo rero ibyo tuvuga raporo iyo tuvuga uruhare rw'abafaransa narwo twarugarukaho turaza wenda kurugarukaho hagize utubaza ikibazo uko tubibona ntabwo raporo ivuga gusa abafaransa ivuga abanyarwanda ntabwo raporo ivuga jenoside yakorewe abafaransa ivuga jenoside yakorewe abatutsi dore ni ukuvuga yakorewe abanyarwanda nicyo gituma rero tutagomba kuvuga tuti raporo imeze kuriya yuzuyemo ariya amakosa ibogamye kuriya tugomba kuyireka ikagenda nta kintu tuyivuzeho raporo ntabwo ari bibure na bibure ibamo amakosa raporo ntabwo ari korowani n'ikorowani ribamo amakosa wenda atajyanye n'ukwemera ariko ajyanye n'ibindi none se uyu reveriya ni uvuga ati ko abafaransa bivugira ko bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi b'abanyarwanda birahagije murabyemeranwaho
ofite abafaransa nibyo nkiko bavuze iyo usomye raporo ukareba ibyo bavugamo kuva ku itaje ya mbere kugera ku ya nyuma ntaho bihuriye n'imyanzuro batanga kubera iki nta na hamwe ubundi si uba ushatse kubisobanura gutya kuba responsable ntuba kompulise save diri twadeja kuba kuba uvuga uti di responsable sindi kompulise ubundi bivuze iki ni ukuvuga reka tubivuge mu kinyarwanda kuvuga ngo mfite uruhare ariko nta bufatanyacyaha kuri wowe biravuguruzanya
biravuguruzanya niba uri responsable responsable icyo ni icya mbere ikindi umuntu agomba kwibaza iyo ntushobora kuvuga ngo raporo yakozwe n'abafaransa kuko mbere y'iriya raporo habaye andi maraporo yakozwe n'abafaransa kandi leta y'u rwanda yanze yavugaga ko atariyo igarutse no mu rwanda baherutse gusohora indi raporo iriya raporo yasohotse mu gihe kimwe n'iriya dikirere yerekana ijya mu murongo umwe na raporo y'abafaransa nabyo umuntu yabigarukaho iyo urebye iyo raporo ukamenya ko habaye indi raporo raporo bita ya mucyo yo mu bihumbi bibiri n'umunani niba ntibeshye iyo raporo ntabwo yemezaga ko abafaransa bakoze ubwicanyi ahubwo bashyigikiye abakoze jenoside ahubwo bavuga ko nabo ubwabo bakoze jenoside iyo hasohotse indi raporo iyivuguruza burundu iyivuguruza ivuga ibindi bitandukanye n'iby'iya mbere yavugaga wakwibaza iki se niba umuntu yemeza ikintu hano akagihakana ahandi nta kintu kigaragaza ko agomba kugihakana bivuga iki biba bivuga ko muri izo raporo ebyiri harimo ibeshya ariko iyo ntekereza ari harimo ibeshya ufite ni ukuvuga iriya raporo ni raporo y'inyungu igamije inyungu za politiki ntabwo ari raporo irimo ibintu ishaka ko abanyarwanda koko bamenya ukuri ku byabaye kuko bashaka kumenya ukuri ku byabaye bavuga ukuri kose uko kuri radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira n'abahanga babiri niwe se maurice mwarimu akaba n'umushakashatsi mu by'indimi na nsengimana nkiko umuhanga mu bya politiki bagize rero bo n'abandi bagenzi babo batandatu bose hamwe n'umunani bakoze isesengura banatubwiye ko bagikora ubushakashatsi kuri iriya raporo du claire ivuga uruhare rw'abafaransa muri jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu gihumbi magana cyenda na mirongo icyenda na kane kuri telefone dufite batiri feble batiri feble
karame karame batiri yawe kuki utayishyiramo umucanwa kuki utayishyiramo umuriro nuko urakomeye
zigumira gutyo urakomeye rero
irakomeye bwira abatumirwa amazina yawe nyakuri niwe se ndibwira yuko ashobora kuba aryibuka ariko rero na na nsengimana nkiko nawe mubwire amazina yawe nyakuri hanyuma ubibutse n'aho uri
amazina yanjye nyakuri ni umuja jean batiste yego uri hehe
umugabo nkiko
banza ubabwire aho uri barimo barabisesengura kandi harimo n'ibyuma baranenga barifuza yuko bagisubira basomwe iyo raporo noneho bagatumiza abatangabuhamya ku nzego zose kuri kuri iyo leta yari iya kera n'iyo ngiyo yari iya efuperi y'abatabazi
yari iya efuperi y'abatabazi subiramo neza subiramo neza
ko bumva icyo gitabo iyo raporo murayisesengura baba bifuza yuko bazagisubiramo batumye noneho abatangabuhamya bari ku ngeri zose ebyiri
ingeri zose ebyiri ushaka kuvuga ni izihe
kuko urumva ko murabona ngo hari abantu hari abantu bapfuye ariko ngo ntibabavuze ngo ntibabatangaje ubufurata ntibabuvuze babivuze none ubwo hari n'abantu ubwo bafite babyemeza ubwo nabo babatumira n'abandi bafite ibindi baba bemeza ubwo noneho akaba ari nk'abantu babiri baba bemeza batanga ubuhamya babyemera noneho babonetse abantu batanga ubuhamya
reka bakwisubirize kubera ko ariko uba ugumye kuri telefone kugira ngo nihagira akabazo kudasobanukirwa ikibazo nabo bagusiguze neza sibyo reka mbanze mbwire umfasha akugumishe kuri telefone nuko ndabimubwiye mwebwe ntabwo mwabyumvise noneho rero duhe ijambo nsengimana nkiko agire icyo avuga kuri kuri kiriya cya batiri febre jean batiste
murakoze ikintu abantu bagomba kumva icyo turimo gukora ntabwo ari ukuvuga ngo abafaransa ntibagize uruhare cyangwa bararugize twebwe twasesenguye inyandiko kugira ngo turebe ibyo bavuga kuko ari ibintu bisesenguye neza noneho ugasesengura ufite gihamya kugira ngo uwanzure icyo kintu tugomba kucyumvikanaho ntabwo ari ukugira ngo tuvuge ngo aha ngo nta jenoside y'abatutsi yabaye jenoside y'abatutsi yabaye ku manywa tuyireba twese twarayibonye nta icyo kintu nta gushidikanya na gatoya tugifiteho ariko rero uko bivugwa niho nyine tuvuga duti urwo ruhare rw'abafaransa kugira ngo rugaragare byari kubona byiza barebye za reshive z'ahandi n'ibindi bindi bigenda bivugwa hose urugero hari hagiyeho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rureba u rwanda tpir tpir hari ibintu byinshi rwanditse rwakoze hari ibyemezo rwafashe hari imanza zaciwe bagombye kuba bararebye kuri urwo ruhare rw'abafaransa babonamo ibintu ikindi hari abanyamerika abanyamerika bafite ibintu n'ibindi mudashobora gutekereza bireba uko intambara yagenze n'uko jenoside yabaye n'uwakoze iki iki gihe nk'iki bafite n'amafoto ye yagiye yerekana uko ubwicanyi kuva ku itariki ya gatandatu kugeza rwose uravuga ku itariki ya gatandatu y'ukwa kane mirongo icyenda na kane kuwa karindwi nyuma uko ubwicanyi bwagiye bugenda amafoto ariho amafoto ariho ibi byakozwe nande ibi byakozwe nande uyakoze iki n'iki umufaransa yari twebwe twari turi aho hantu harabuze abantu abanyamerika bafite uruhare ruhagije mu byabaye mu rwanda ku buryo kutajya kureba ibyo bo bavuga ukajya kuvuga ngo ndibanda ku byo mbona hano hano gusa nta kigenda ntabwo wavuga ngo ndimo kureba hacanye nta kindi ndareba ahamuritse ibiri ahandi mu bireke aho wavuze uti nyamuneka nimumfashe ngire urumuri ruhagije nora umwijima wundi aho uri haboneke biboneke ibintu biri mu muryango w'abibumbye muri conseil de securite ni byinshi cyane ababirigi bafite ibintu byinshi biteye ubwoba byinshi byinshi biteye ubwoba byagombye kukwereka yuko hari hari ibintu byinshi bakagombye gushaka urabona ko abafaransa bagira urwo ruhare ngewe ku giti cyanjye natwe ku giti cyacu tubona uruhare rwa mbere ibyo bihugu nka biriya byose nk'ubufaransa rufite kuba butarashoboye cyangwa ngo bushake butarashoboye ngo bushake ubwo nibo bagomba kubyivugira kugira ngo baze jenoside igitangira bahagarare hagati y'abantu bavuge bati nyamuneka muhagarare ubwicanyi buhagarare nk'uko amategeko mpuzamahanga byaka urwo ni uruhare rukomeye muri byo urumva kuba uwo mugabo azi ko abanyamerika bari bazanye abasirikare b'abamarines bari bahageze ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa kane mbese mbere y'uko indege iraswa bari mu burundi abamarines bitwa abarangeres nyine ni abantu b'indwanyi cyane cyane wakwibaza icyo bari baje gukora baje gukora icyo gihe n'iki hari ingabo z'ababirigi zari zihari hari iz'abataliyani mbese byinshi byinshi aho hantu niba ari ugushaka uruhare bari kugomba kujya bareba bati kuki izi ngabo zari ahangaha abafaransa kuki mwazibujije yenda gutabara kandi zabishakaga cyangwa n'iki n'iki n'iki ibyo bintu birahari kuki ibyo bintu batabishatse noneho ukabona ibintu bavuga ibintu bavuga wa mugani n'ibyo mugenzi wanjye ni wese yavuze ni ukubera ko abantu basesenguye ntacyo bazi ku rwanda niba banakiziho n'igikeya kuba baziho ikintu gikeya rero abo bantu nk'abo ukabaha inyandiko niyo mpamvu nka reveriyani bwa mbere yavuze ati barabyiyemerera ati ariko ngo ati sinemera ati baravuga ngo ngo baremera uruhare ariko nta bufatanyacyaha urumva ko nawe afite ipfunwe aho hantu urumva rero iyo basesengura nyabyo bari kugera ahantu bavuga bati koko dukurikije kuri iki dore iki kintu dore icyo abafaransa bakoze dore bahuye n'ibindi bihugu dore ko byagenze dore ko mu gihugu babigenje gutyo gutyo mbese tukabona inkuru zihagije tukabona ibimenyetso bihagije atari ibyo kuvuga gusa ngo gukubita amagambo akomeye adafite ikiyaherekeje ni icyo twashatse kwerekana ubusesenguzi burahari burahari bwa mbere mu mashapitire ya mbere ya nka tandatu ya mbere hari ibintu bagenda bavuga ukabona nibyo ariko ugasanga habuzemo byinshi noneho bagera ku ishapitire ya nyuma ho rero ukuntu bagasya batanzika ariko ukayoberwa aho ibyo bintu babivanye bemeza ibintu bemeza ibindi ukibaza uti abantu kuki bemeye gukora ibintu nk'ibyo nk'uko mugenzi wanjye yabivuze niwe se bari mu ntuza ya politiki mbese bakoreshejwe kugira ngo bahe bashobore guha ubushobozi baha inkoni perezida macron na perezida kagame babaha inkoni yo gushobora kongera hatazagira uvuga ngo batangiye ubwumvikane ku bintu bidasobanutse noneho bikingiza nyine abashakashatsi batari bafite ubushobozi buke radiyo yego radiyo ijwi rya amerika ndibwira yuko batiri febure asobanukiwe mbibutse rero inshuti zacu ko muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga kuri raporo duclaire abashakashatsi b'abanyarwanda mbese bakomoka mu rwanda ariko baba mu burayi bakozeho baracyakomeza nk'uko babitubwiye abo rero turi kuganira ni niwese maurice na nsengimana nkiko kuri telefone dufite nshimiyimana na joseph noneho duhere kuri nshimiyimana joseph abe yihanganye gatoya ntabwo tumwibagirwa nshimiyimana we urakomeye
biramahoro yego uherereye he
ntabwo nshaka kuhavuga ko ndi impunzi ndi umunyarwanda murangibuka bibiri na cumi na gatanu ingiye wandikiye inteko ishinga amategeko mvuga ko batahindura ingingo y'ijana na rimwe yaharaniraga demokarasi mu rwanda uravuga inteko ishinga amategeko y'u rwanda
tuwenti fifitini nari nandikiye inteko ishinga amategeko nyisaba ko batahindura ingingo y'ijana na rimwe yabuzaga perezida wa repubulika kwiyamamaza manda zirenze ebyiri yavugaga ko perezida wa repubulika agomba kwiyamamaza manda ebyiri zashira agaharira abandi baba bafite ubushobozi nk'ubwe cyangwa se ibitekerezo nibyo byatumye uhunga se
muribuka ko nigeze kubabwira ko hari umutekano mukeya nahuye nawe kandi murabizi ntabwo byari ibinyoma murebye ku binyamakuru byinshi byabivuzeho nandikiye inteko ishinga amategeko yo mu rwanda irabizi nandikiye komisiyo y'uburenganzira bwa muntu irabizi nandikiye minisitiri w'intebe aho ngaho byose izo mpapuro yego nshimiyimana nyinshi zari kumfasha na polisi narayandikiye so yego nshimiyima yego twabyumvise ko yego twabyumvise ko udashaka kuvuga aho wahungiye ariko rero ntabwo bikubuza gutanga ikibazo cyawe se cyangwa igitekerezo cyawe wagusha ku ngingo
ntibinzanire umutekano muke
ye wagusha ku ngingo
icyo ndi buvugeho rero ntabwo ari cyinshi ntabwo ndi bwite ku izo raporo yego ubufaransa niba bwaremeye ko iyo raporo bwayi bwamenye ko bwagize uruhare muri jenoside umuntu yemeye icyaha kuri njye ntacyo narenzaho ahubwo ngewe icyo ndi buvuge ni iki ikigiye gukorwa n'iki cyangwa se icy'ubufaransa buzafasha u rwanda mu musanzu wo kurwubaka n'ukuntu nimba buzi ko rwasenye igihugu cyacu ukaba ruzi ko bamwe muri bo babigiyemo ingaruka ni ikihe nihe nihe nshingano noneho bagiye gukurikizaho sinzi nimba biri muri iyo raporo sinzi nimba biri muri iyo raporo duclaire noneho kubera ko nanone ndumva atari ikibazo wabaza aba batumirwa bo ntabwo bashinzwe kumenya ngo ubufaransa buzakora iki ariko rero nimba biri muri raporo koko reka tubabaze mbese
ariko reka mbanze ngoshe ku ngingo neza icyo nashakaga kuvuga cya mbere ni uko njye hari n'ibyo ngiye numva kuko ngiye nk'ubushakashatsi bwanjye nakoze njya numva bavuga ukuntu indege habyarimana yamanutse nkumva ukuntu bavuga ngo yararashwe ariko ngewe iyo nkoze ubushakashatsi usanga ko iyo ndege mu by'ukuri itaba yararashwe ahubwo yaba yaratezwemo ibisasu ahubwo bigatugeza aho igomba kuba yahanukira cyangwa se kuba yagera mu gihugu kuko urabona ko yavuye mu rugo rwa habyarimana njye mbona ko ari ibisasu byatezwe bakora iperereza neza bakatubwira ukuri kwabyo ko ngewe icyo gihe nari ndi umwana ariko mu bushakashatsi mbona ntabwo numva ngo umuntu yarasanitire ikazayobora indege ikayigusha i kanombe cyangwa se akaba azi neza kontakite y'ahantu indege iri bugere akabwira neza ikirere kiri aho ngaho shimima shimima kuri njye cyaba ari nk'ibisasu byatezwe muri iyo ndege shimima nanone nanone ndumva wagiye ku ruhande uruhande rw'ikiganiro turimo ndumva wagiye mu bindi rwose tubabarire hanyuma dukomeze ariko kiri wavugaga nimba hari uruhare abafaransa bagira mu gufasha u rwanda kongera kwiyubaka reka tubaze ni wese nimba kiri muri raporo nimba kitarimo twikomereze ni wese yego hari hari ikintu iyi raporo du claire ivuga ubufaransa bwafasha u rwanda kugira ngo rwongere rwiyubake
nta kirimo nta kirimo ntabwo igira aho ngaho aho rero birasobanutse twikomereze radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhe ijambo joseph joseph we
amahoro amahoro
amahoro twese amahoro twese nuko uherereye hese yuze
mu rwanda mu ntara y'amajyepfo nuko nuko ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
banza ndamukiriza abatumiwe barakumva rwose
akabazo nari bifite karagira kati ese ufatiye ko abo baseshenguzi babivuga bakaba hari ibyo banenga aho simbona ko bariya bafaransa nibo baciye umugani ngo tuti tutera verite ni pa bonadire aho ntibaba ni ukuvuga ukuri kose ntabwo kuvugwa
kandi ikibazo ese iyo bo bitegereje babona ko ibintu bigenda ibihe bigenda biha ibindi bo bifuza ko iyo raporo yazasubirwamo murakoze utubazo twanjye twaruze reka ni wese akomeze nawe akubwire nimba bifuza ko iyi raporo yasubirwamo ni wese wagira icyo ubwira yosefu
yosefu icyo namusubiraho cya mbere tutuberite nepa bonadire ntabwo numvise icyo ashaka kuvuga niba ibyo umuntu azi byose atagomba kubivuga ariko ntekereza ko ari inshingano ya buri wese kuvuga icyo abona kitagenda no kuvuga ikigenda naho ku bijyanye niba twifuza ko raporo yasubirwaho yasubirwamo intego yacu raporo ni kimwe mu nyandiko zishyizwe ahagaragara ku byabereye mu rwanda ntabwo ari iya mbere si n'iya nyuma habaye izindi hazaba n'izindi twebwe umuganda wacu ni ukuvuga icyo tuyitekerezaho ntabwo ntekereza ko komisiyo izongera guterana ngo ijyeho n'iyo hagomba kujyaho indi raporo hagomba kuyivuguruza hagomba kuba ibyo bita kotere egisipetize ntabwo hajyaho raporo ya ba doterere komisiyo ntabwo twebwe rero tugamije kuvuga ngo nimwongere muyisubiremo icyo tugamije ni ukureba raporo tukavuga tuti ni icyatumara nk'abanyarwanda ni ayahe masomo tuyikuramo yatugeza kuki icyo ni icya mbere icya kabiri niba hari ibintu turimo tunenga tunenga muri raporo kuko tubona bibogamiye cyangwa atari byo nabyo tukabishyira ahagaragara ntekereza ko umugambi wacu kugira ngo ndangirizeho ntabwo dushobora kwemera nk'abanyarwanda nk'abanyarwanda ko abandi batwandikira amateka bakayagoreka bakayahengeka kuko bashaka kubera inyungu za politiki ntabwo bagomba kuvuga amateka yacu nk'aho bavuga amateka y'ibiti natwe ubwacu dufite ubushake n'ubushobozi bwo kuvuga ibitureba n'ibyatubayeho
hanyuma muri iri sesengura ryanyu nubwo nshimiyimana namwambuye ijambo kubera ko yari agiye ku ruhande atangiye kuvuga we ubushakashatsi ngo yikoreye ku cyaba cyarahanuye iriya ndege ariko muri ubu busesenguzi bwanyu tugarutse kuri iyo ndege nyine muvuga yuko iriya komisiyo nayo yirengagije impanuka mbese y'iriya ndege komisiyo yirengagije uruhare rwayo mu kuba imbarutso mbese nimba ariko nabivuga mu byabaye imbarutso ya jenoside nibyo namwe mu byandika mu myanzuro yanyu ntabwo nasomye nabi
komisiyo ntabwo iyo usomye raporo raporo mu mapaji magana cyenda haba harimo ibintu byinshi cyane bitandukanye bimwe na bimwe bishobora no kuvuguruzanya muri raporo ya dikirere bavuga ko indege guhanuka kw'indege yari irimo abakuru b'ibihugu b'u rwanda n'uburundi bifatwa nk'imbarutso ya jenoside ibyo ngibyo babivuga gutyo ariko nyuma iyo batangiye kugaruka muri muri cya gice cya gatatu cy'amapaji arenga magana atatu na mirongo ari cyo ubonamo icyo batekereza usanga ko uruhare rwayo bataru basa n'abarupfobya uruhare rwo guhanurwa kw'irandege n'ibyakurikiye basa n'abarupfobya kandi tunakurikira dikirere yakoze dekararasiyo nyuma y'uko raporo isohoka hari aho yigeze kuvuga ko indege ihanuka itanahanuka n'ubundi hari kubaho jenoside ibyo ngibyo tukavuga tuti birashoboka ko wenda jenoside yashobora kubaho ariko birashoboka ko yashobora no kutabaho ni ukuvuga ngo iyo ugiye muri ibyo ngibyo uba ugiye muri sipekerasiyo fete uba ugiye mu bintu udafitiye gihamya ni ukuvuga rero ngo kubera iki indege bayinyura ku ruhande ni nk'uko rimwe na rimwe usanga bajya muri mu kwemeza ko yahanuwe n'abahutu b'abekisitremisite ibintu nk'ibyo ngibyo ni uko iriya ndege nayo iyo uyigiyemo ukayicukumbura ikaba imbarutso ikaba yaba imbarutso ya jenoside niba abayihanuye baramutse bashyizwe ahagaragara tugasanga ari abo umuntu ashobora gukeka ntekereza ko ni uko umuntu ashobora kumva jenoside y'u rwanda byafatwa ukundi ntekereza ko bakoze uko bashoboye bakayinyura ku ruhande kimwe n'ibindi byaha byose kimwe n'ubundi bwicanyi bwose butakozwe n'ingabo zari kuri ku ruhande rwa habyarimana
muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira rero na wese maurice na nsengimana nkiko ni abahanga mu bantu umunani bakoze ubushakashatsi kuri raporo duclea raporo duclea ni raporo perezida w'ubufaransa emmanuel macron yari yasabye komisiyo nawe yishyiriyeho ni komisiyo yishyiriyeho y'abahanga mu by'amateka bakorera ubushakashatsi muri za archive ni ukuvuga ububiko bw'ibintu byose bishobora kwerekana uruhare rw'ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane mu rwanda hanyuma iyo raporo iza kuvuga yuko ubufaransa bufitemo uruhare runini ariko irongera iravuga iti nta bufatanyacyaha ubufaransa bufite muri jenoside yakorewe abatutsi none se nsengimana nkiko uranyumva ndakumva nuko mwebwe muracyakora ubushakashatsi yego noneho ubushakashatsi murimo mukora mwebwe murumva buzatanga koko uyihe musanzu ku banyarwanda
urakoze ubushakashatsi tuvuga ni kuri iriya raporo turagira ngo hari ibintu twagiye tuvugamo tukabihina turashaka kuzatomora tukabyerekana ku buryo ku buryo ku buryo bushobotse nyine nko kwerekana ibintu tubona bitari ukuri urebye amateka yacu uko ari ibintu byibagiranywe cyangwa se ibintu ubona ubona rwose ari wa mugani koko byerekana yuko batazi igihugu tuvugira ari nk'ibintu ari nka james gasana hari aho bavuga yuko mu kwezi kwa cyenda yaherekeje perezida habyarimana mu kwezi kwa cyenda muri mirongo icyenda na gatatu yekereza perezida habyarimana james gasana icyo gihe ari minisitiri w'ingabo mu rwanda ikibi cyabyo si nabyo kuko gasana yari amaze amezi abiri n'igice ahunze yari hano mu busuwisi aho yari yarahungiye yaraneguye yari yarahunze mu kwezi kwa karindwi yari amaze yari amaze amezi abiri n'igice kuko yahunze mu kwa karindwi muri mirongo icyenda na gatatu ukuvuga rero ngo uwo muntu yari kumwe na habyarimana mu kwa cyenda
mirongo icyenda na gatatu kandi yari yaramuhunze urumva ko hari ikibazo hari hari ibibazo rwose ubona nk'aho bavuga ngo arahani nabonye bavuga ngo niba ari batayo ruhengeri bavuga batayo ruhengeri bakavuga ngo ngo bivuga yuko iyo ari iy'abantu batidere n'igihamya cyerekana ko kuko abantu koko bari bafite ibitekerezo bya kijenosideri n'iki no ku batayo ruhengeri batayo ruhengeri ni umwe mu mitwe y'ingabo zari zihari z'ubutegetsi bw'icyo gihe ni kuri paje ku rupapuro rwa magana atandatu mirongo icyenda na gatanu gusa noneho bakavuga bati ati ibi birabereka kuriya batayo ruhengeri yari igizwe n'abantu baturuka mu ruhengeri gusa ibyo bintu birabereka koko ati kandi mu ruhengeri kari agahugu ka perezida habyarimana byumvikana ko hari ibitekerezo byari biri inyuma yo gukoresha iyo batayo nyine y'abantu be kugira ngo bakore ibi n'ibindi ariko muri iyo raporo se hari batayo bazitaga amazina bidafite aho bihuriye n'uko abantu bafite ko bakomoka aho ngaho yego niko se nkiko iyo bavuga gutyo muri raporo koko kandi ari abahanga batanga ibimenyetso cyangwa bapfa kubivuga gutyo gusa muri raporo yabo hari ibimenyetso batanga ko iyo batayo ruhengeri yari igizwe n'abantu bo mu ruhengeri gusa
nibyo nyine niko bavuga ukaba ubivuga nkawe uzi ukuri ugasanga si byo kuko nta n'ibimenyetso batanga
ba ruhengeri si byo nk'uko bavuga batayo huye n'ibiki byose ntabwo byari abanyabutare cyangwa abantu bo muri huye urumva aho rero bikwerekana ubusesenguzi ubumenye buke ubumenyi buke bw'igihugu tuvuga duti iriya raporo kuki batayihaye abahanga bazi u rwanda b'abafaransa yego kuko aribo bashakaga bazi u rwanda bazi akarere ni ikibazo gikomeye dushaka kugira ngo tuzerekane twerekane rwose ko idashyitse iriya raporo ni ibyo ngibyo dushaka kuzerekana tuzerekana ku kurusha ni aho ngaho biri ni aho biri ku bwa mbere kuri iyo raporo ariko no ku bundi dushaka gukomeza wa mugani nk'uko niwe avuze amateka ni ayacu ntabwo tugomba kuyarekera abanyamahanga ngo aribo bavuga ubusesenguzi bwayo nkatwe nk'abanyarwanda ni twebwe gufata amateka yacu tukayasesengura tukayabwira abandi ntabwo waza kuvuga ngo intambara yo muri mirongo ine na gatanu yabaye mu bufaransa ngo uze gushaka abantu nkatwe ngo basesengure amateka y'ubufaransa ngo abafaransa aribo bayakora tuyakorera abafaransa abafaransa nibo bayikorera mu rwanda ubona ari abanyamahanga aribo bikorera bakora amateka yacu bakayasesengura turanga rero ibyo bintu tubonye aho bitugejeje kugeza kugeza na n'ubu ngubu turavuga duti dufite ubushobozi buhagije ku yuko ayo mateka amateka yacu ibintu byinshi bitureba ari twebwe tugomba kubisesengura tukavuga uko biri kuko urabona ko bitandukira iyo urebye iriya raporo ya dukorere rwose ni uko twabaye imfura umuntu yari kuvuga amagambo yari kuvuga amagambo akarishye akarishye ariko twashatse kuguma aho ngaho rwose harimo gusuzugura abanyarwanda harimo gusuzugura abanyarwanda nuko ubwo se muri uko gusesengura kwanyu dushigaje amasogonda make cyane atageze kuri mirongo ine mushobora kuzahura n'abo bantu mukaganira
abo bayikoze
ye ni wese
nta kitubuza guhura nabo kubera ko n'inyandiko twanditse bagombe kuba barayibonye nta kitubuza guhura nabo nta n'icyatubuza ahubwo ni uko binashoboka twajya impaka ku byo banditse radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu nagira ngo mbisegureho amatelefone yagezeho atunanira ku buryo abantu bose twashakaga guhamagara kugira ngo baganire n'abatumirwa byatunaniye mutubabare ariko twagerageje rwose none rero nanjye nongere mbashimire byimazeyo nshimire abatumirwa maurice niwe se na nsengimana nkiko baba mu burayi bo n'abandi bagenzi babo batandatu bafatanyije gusesengura iriya raporo du claire ku ruhare rw'ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ni akagaruka rero mukomere murakarama